ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishirire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senzage yatinye gukora gahunda yo kuroga ka nkindi kandi yari yabyemereye ka rwera ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
halo mukama ndakumva mabu ese uri mu rugo ashwi da ese ntuzi ibyambayeho mabu eh ibyakubayeho ni ibiki mukama yewe ubu nibereye mu kabande ukora iki ya mafi yanjye idahagaze yagize uburimiro ngwinki
mabu idahaga ni udukoko dusimbagurika tugera ku mababi y'amafi tukayarya nk'aho ari two twayahinze ego dutaragurika nk'ibihori se utyo ntubaze rwose ahubwo wagira ngo ibyo bivuna muhe turimo urabireba none se ubwo urabikoraho iki mukama
aha ni iki mabu ibi bibura gasa ndetse ko utanavuga byibura ngo uratera umuti ko buhita byigurukira none ubwo
ubu nyine ndimo ndabihinga icyo mbonye nkagifata tukagifata mukama
yego cyore ubu nyine afite agafuka kabugenewe wagafuka iyi ngenda ngatega igisimutse kikagwamo kikaba nyine kimviriye mu murima ndumiwe ubwo abanzi b'amafi yanjye kandi bakaba bagiye bagabanutseho umwe umwe da ko numva bitoroshye aha ntibyoroshye na gato rwose ndumiwe pe kuko ubundi ku manywa ibyo bikoko byihisha mu mababi cyangwa mu byatsi biri hafi y'umurima ese cyane rwose mhm
none se senza ndakumva maniho rwose kutambwira gahunda yo gutangira umushinga wacu w'ubworozi bw'ingurube aho ugeze bite byawe maniho ndakumva rwose umushinga w'ingurube tugomba kuwutangira kandi vuba none se bi Eh, kuko tutabikoze twaba turimo twikerereza kuyoragura ibi binote none se harabura iki kandi harabura Eh?
ikiza nyine harabura ko rwose ah, aho nari ntegereje amafaranga ataraboneka ariko rero ni vuba da Eh, rwose ni vuba da yakozeho imitwe y'intoki senza mbyize ariko ashaho nawe utanyizeza ibitangaza oya byizere rwose reka se n'ahandi ntabwo ari kure ko ntabwo yishasura umuntu umuvandimwe ndambwiza ukuri rwose dore ubu aturagiza cyangwa nyemereye kunguriza amafaranga Eh.
nkajya nkuramwishyura mbese urumva amafaranga senza adahari ndakumva umugaga we niba yarabikwemereye rwose azayaguha azayama rwose icyo cyo nyimuziho iyo yemeye ikintu rwose aragikora aragikora rega mugaga ni inyangamugayo azayama rwose nanjye ndayizeye Ni- niyo mpamvu buriya nari nagize igitekerezo Eh, Eh, ndavuga ni nk'umuvandimwe rwose mwana wa mama nihura ndakumva rwose nk'ubu ngubu rwose ujya urya ukanguriza nk'udufaranga duke nkabasha kwishyura minerivare y'umwana hanyuma nkazaguha vuba iyo duhita dutangira n'uwo mushinga rwose ibintu byagenda neza ntukureze amafaranga ni ukuri kw'imana da ko atari menshi se nkeneye none se maniho ndakumva rwose n'ubundi ko tutaratangira umushinga ukaba uyabitse gusa eh? kandi urumva ko paturo akimara kuyampa nahita mwishyura Aho- ako kanya ngahita nkugura n'icupa rwose hari nabwo twahita tugira gute tutangira wa mushinga wacu eh? ubundi rwose tukagenda tugakira tugakungahara rubanda bari aho ngaho baduhanze amaso rwose manihura nyizera mwana wa mama
ubwo rero nyine icyo ngenda nkora eee uretse wenda kubihinga ku mababi ndagenda nkuraho n'ibyatsi byose ibyo bikoko byakwihishamo mbese ubu ndagenda nanakora isuku mu nkengero zose z'umurimo ndumva ufite akazi gakomeye rwose katoroshye rwose Mm, ikindi ngenda nkora rero mm.
ni ukumenera ubutaka kugira ngo amagi y'utwo dukoko nawe yaname hejuru ku zuba Eh, bityo yangirike vuba birumvikana iyi urumva ko nabyo byagira akamaro njye nari imenyereye twa dukoko twa nyamwihina nabonye tugera ku mashu tukayarya tukayacuranwa Ya, tujya natwo ntitube turakanyagwa ariko byibura niba natwo Eh, kuko habaho imiti umuntu atera byibura ikaduhashya ibyo byo biroroshye ikindi kandi Mm, two tuba tunagaragara kutwica biroroha turanagaragara rero byo
ubundi ikiduhima rega Mm, ni ukuba umuntu yaba yarateye nk'ibigori ku nkengero z'umurima maze bigakora uruzitiro ye Iyi, hanyuma utunyugunyugu nyine utwo dusimba tuvamo ntitubashe kugera ku murima bitewe n'uko two tugurukira hasi yego rata arega ibyo byose byicwa no kutabimenya niko biri mpamvu
none se senza ndakumva ubu ubwo uranguza amafaranga angahe ugira ngo se ni menshi nkwaka maniho ntukuri kw'imana rwose nk'ubu ngubu si- sinakwaka amafaranga arenze ibihumbi ijana oya ya rwose sinarenza Hi, ayo ngayo yavamo minerivare n'udukoresho tw'ishuri hi, nabwo duke duke ibi ni nkazaba nkazaba rwose mbi- mbimugurira nyuma senza Nyiranja rwose.
ibihumbi ijana byose koko no kuruka imana nyiranje ariko senza ntuzi ko amafaranga ateranya inshuti koko ntabyo uzi ariko ariko maniho ndakumva rwose kuko jyewe ubona twapfa amafaranga ibihumbi ijana koko ukunze ijyawe senzaki Ah, Hi.
utazi n'ifaranga hoya nubwo paturo ajyanye isubirerega uretse ko atanabikora rwose bi- biramutse bibaye n'ibyo ngibyo nakwemera nkagurisha n'umurima ariko ntidutarangwe n'amafaranga rwose yo agafata akize maniho ntabwo twapfa amafaranga umva mubwire senza ndakumva n'ubundi wa mugani wawe nagurishije moto kugira ngo dukore umushinga w'ubworozi bw'ingurube aha nta kindi rwose nize kongera kuyakoresha tukoze
ndayaguha ariko nawe uzatote mu ngagagire vuba yagushe umva maniho reka n'ubundi kubika amafaranga gutya atabyara inyungu ntacyo biba bimaze aba ari ukwaje ntuguhomba Mm, uramutse waya wagize rwose.
ngo ugurije wahomba jyewe Ah, kuba witeganyirije ra I- i- rwose ubisubiramo uti rwose byaba ari ukwaya kubika amafaranga
yeee nari nabonye ariko wigeze kumpamagara urambura mukama
yo nibyo rwose nakubuze ariko nyine nari nzi ko nimba mu kabande nongera nkagushaka nizere ariko ko ari amahoro ni amahoro da eee kwari ukugira ngo nkugeze igitekerezo nari nungutse cy'ukuntu twanoza ya gahunda dufite kuri kankindi ngaho se mbwira mukama erega ngo ibi bintu bimaze kundambira ntitubikoze ngo bive mu nzira ntibinatunaniye ngo tubimenye niba urumva rero eee mbere y'uko nza hano mu kabande ndakumva ye nahuye na senzage numvaganya ko afite ikibazo cy'amafaranga burya kandi senzage ntumubone ko ujya akunda amafaranga byasaze njya mwitegereza nkabona bisa ariko simbitindeho burya rero niko bimeze rwose none se byadufasha iki none se buriya umuntu amufatanije n'ibibazo yego ntiyamushukisha udufaranga maze ya gahunda agahita ayishyira mu bikorwa ukumva byakunda se rwose byakunda mawe ubu se ko nta mafaranga afite koko mukama erega witinya mabuja burya ntiwamuha menshi ngo menshi oya rwose burya nubwo wamuha ibihumbi makumyabiri wamubwira ko narangiza gahunda yo guha umuti kankindi uzahita umwongera ayandi makumyabiri se byo ugira ngo ndayafite mukama
ayiwe noneho rero eee aho kugira ngo gahunda yacu inanirwe kujya mu bikorwa yego buriya hari amafaranga manihura yambikije ubwo yagurishaga moto yego sha nubwo agenda ayakoraho buri munsi Mm, ariko hari ayo ngifite naba nkugurije waza yabona ugahita uyampa ariko ni ukuri we Eh, ugire ngo ntiwaba unkoreye se mukama erega mabu karame ndakumva rwose nawe urabizi icyo wamburana n'icyo naba ntafite cyangwa ntashoboye mukama wivunike ndabizi rwose kuri inshuti nyashuti urakoze kunshimira mabu
ariko rero numvise akagenda ambwira ngo mushuti we mwarutse kubyaza ingurube ibibwana bifatwa n'imiswi rwose nibyo mbwira bihitana byose byose byose neza neza neza neza ngurore ubwo ariko haba ha- ha- habayemo uburangare cyangwa ubujiji senza Eh, nanjye sinzi uko byagenze ubusanzwe rero burya mm, manihura ndakumva rwose mbere y'uko ingurube ibyara umworozi agomba kuyoza neza agatera n'imiti mu nzu aho igomba kubyarira urumva ibyo byose akabikora kugira ngo nibyara ibibwana bidahura na mikorobe nyinshi iyo urangaye bi- bi- biranwangarara bi- bigapfata ariko se senza ibyo nanjye nzi ubwo mworozi arabiboye koko ese Aho hantu hambwira nanjye ubwanjye ndabizi si ubwo se Hi? ariko rero aba agomba no kuba n- yarahaye inyagazi umuti w'inzoka kugira ngo itazanduza ibibwana byayo icyo wari ukizi nacyo Hey, Hey.
harya nabyo cyane da hi hoza ikindi kandi ni uko ugomba gutunganya akazu k'ibibwana gashyushye yego gashyushye Hi, gashyushye nyine aho bizaba biri mu gihe cy'iminsi cumi n'itanu ngaho heyi yewe nanjye ibyo ntabyo narenze rwose sinjye kuko ibyo rwose uzagenda ubimenya ko uri kumwe nanjye uri kumwe na tekinisiye
papa enda kumva mwana wanjye impamvu nifuje ko dusangirira inzoga hano mu rugo ni uko hari ijambo rikomeye nashaka kukubwira eee ufite ijambo rikomeye ushaka kumbwira shamariti cyane rwose papa nuko nuko nguteze amatwi sha mwana we urumva rero rusiya twakomeje kuganira yego none gahunda yo kubana twamaze kuyinoza ku buryo ubu hasigaye gutekereza ku matariki
ugize ku kimariti ko wasaze ngo amatariki eee akariro gake na ferima da hano turi kuganira iby'abagabo genda wowe ubwo numara guhisha utubwire tuze ku meza ariko kajye uba muzima cyangwa umva mbe ubwo ibyo uba ushishikarizamo umwana urabona bikwiye koko ikitari gikwiye ni ukuba naragushatseho umugore Umva mbe.
nawe se maritini kurongora umukobwa wamugaga biguteye ikihe kibazo niba ibiganiro turimo bidashimishije mama reka tubireke tuzabiganira ahandi hatari hano mu rugo muganira muganira icyo ariko kagina uretse kukoshya ikindi yagufasha ni iki maze sha maritini ndakumva abantu batekereza nka nyoko uzajya ubagendera kure yeee urumva wowe icyo ugomba kugenderaho kizima ni uko rusiya yakubengutse ariko Eh? ibindi byose ujya ubitera utwatsi rega binabaye ngombwa wanamuterura heyi ibindi bika- bikazakurikira ngo yamugira ate kagi ngo yamugira ate akamukocora Eh, keretse rusiya atemeye gukocorwa yabyanga ate se umva mbese ariko kagi wabaye ute kuko ariko se ubundi mama n'iki uretse papa uvuga ngo ntacyo yamfasha we n'icyo yamfasha uretse kwemera ibyifuzo byanjye na rusiya Eh, jya umumbariza mwana we n'ubundi nabwo kera utaraba umugabo shaka ngo tujye twicara tunasangira agacupa rwose narenga atanga ikindi washima atari ugusangira za mayoga Ah, wagiye kuturogoya se usanga tutasangiraga n'ibitekerezo ibihe bitekerezo ariko
icyo ni buriya rero utaruzi ngambwira burya n'ibibwana hari urushinge babitera ku munsi wa cumi na gatanu ibyo abaveterineri baba babizi ngo urushinge urushinge nyine Hi.
emana dada kugira ngo bibashe kurwanya nyine ibihe bibi Hi. uzi ko buriya mu gihe cy'icuka ibibwana bihungabana icyo cyo kirumvikana Hi. hari n'ikindi rero buriya abantu bataramenya igiki rero ubu ntubona ngambwira hari abataramenya ko bagomba kwita ku mirire y'anyagazi ku buryo bw'umwihariko kugira ngo ibibwana bibone amaguru biba bihagije Hi. kandi ntabeho noneho no kwihutira ku- kubicutsa yego rata Hey, hari n'abo usanga bacucikiranya ububwana bw'ingurube mu kazu Hi, nabyo ni amakosa mbura ngo urese nzajye ndakumva ubwo ibyo byose ubizi rero ntabwo amakosa nk'aya azatugwirira twebwe icyo ngicyo ntabwo cyatugonga ntabwo cyatubaho pe reka reka reka reka ntabwo rwose unzi igihe nzakurikirana buriya bworozi umunsi ku wundi urumva reka gufatanya nanjye buriya ni ukwiteganyiriza da ni ukujya muri siranse pe reka nanjye niyo mpamvu nkwemera ugomba kubyemera iyo bitaba ibyo bananatanze umushinga kera cyane ubwo twarahombye ahubwo se kagina hari igihe atanginginze ngo dutangire nkamutsembera kagina ariko ni mu naramwangera uriya muntu pu ejo mwiba amatwi jya mwihorera jyewe rwose nzakwereka buriya ariko uzagombye ugasubira ku mfuni ibyo byo rwose uvuze ukuri he wagira ngo atera n'umwaka yo kanyagwa he agira uwo yitera akagira Eh.
n'uwo atera abandi yewe burya se yewe yewe, no kutamuzi noneho ni ukujya umuntu amuvuga aba- yabanje gusamura cyane reka Hey, ariko uzi n'ikindi Eh.
ahubwo buriya dukwiye kumushakira izina tuzajya tumwita ariko umane naho ubundi kumuvuga utaragira ikintu ushyira mu kanwa maniho ntacyo uba ukibonye we wa mugani tekereza buriya guteye nk'umwaka wa kirojana wazarenda upfana rwose
ko nyine uba uzi kwita mu mata nk'isazi noneho wagira n'amahirwe bikaguhira ndetse bikanakubera Sha, naho ubundi rwose wari ubaye nyirarwivanga mwene karogoya na mukakidobyo uvuga ibyo ushaka ariko ngewe icyo nkubwiye ni uko ibyo murimo bidashoboka kuki se bidashoboka Eh, wowe se uri imana nyir'ibiremwa ko ariyo ifite ububasha bwo kugena ibishoboka n'ibidashoboka muri iyi si yaremye ngewe ndavuze ngo ntibishoboka ye ese ubwo si ikindi umaze ni iki ariko mama niba rusiya utamushaka watuma ukabivuga impamvu ikamenyekana ahubwo niba anatera n'umwaka wabitubwira tukamubenga ndabiyamye ntimunshake impamvu mwene mugaga ateye umwaka atese ntese niba impamvu utayifite waretse ikazaturuka ahandi aha ariko mariti ko wigiza nkana wibwiye ko mugaga yagushingira umwana we koko ariko mwagiye mushyira mu gaciro mukamenya uko mureshya none se ngende nshyira nte mama harekoye ngaho sibwo nyoka abaye umuvugizi wa mugaga none se nyiramama wanjye mugaga yaba yaragutumye kutumenyesha ko umuhungu wanjye atareshya n'umukobwa we nubwo atabintu se byambuza kubimenya Huu, hariko ye A- yewe, a- a- ariko nanjye n- nigizaga nkana Mm, nari nirengagije ko uri umunyamabanga we nanjye ngo umunyamabanga eh, eh, kandi uri inkoramutima ye urongeye kajya urongeye kunkora mu jisho Shesha.
sarari ntakigukubita mu Eh, eh.
mutwe bashaka Eh, eh, bakavuga eh, ibe- nga- ibeshe sito nyirankabikabiba nkawe ndagukabirije ngaho kinkubite ntakikwasa rero ibeshye ntugire ngo anyway eh, eh, umva ndavuze ngo kinkubite nkwereke uko intama zambarwa wangira uteze ayiwe eh, ubundi si umunyabwoba nkawe yatinyuka gukora mu mu ijisho ry'intare nubwo yaba isinziriye ariko ubwo uzi ko wibeshya ko nkutinya nakujibura njye ni- ni- niba utanzi nakujibura ariko ko kandi nakujibura
ohoho ko maritin avuga amatariki y'ubukwe se na nyina bagatana mu maboko amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri